Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saataniitti meetir baandii 1922-25 irratti waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatelaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan. Harri roobii muddee 13 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 4 bara 2010 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Warri Harargee lixaa calanqoo keessatti dhiyoo guyyaa dheengadda nan fixe seeraan dhiyaachuu malee jedha mootummaan naannoo Oromiyaa warri Shambuu keessan nan fixelleen akkanuma dhiyaachuu malee jedha gamkaan immoo filannoon Alabaamaa keessatti filannoon godina Ameerikaa keessatti kalee galgalaa filatan seneetii Ameerikaa filatan bulchiinsi pireezidaant Tiraampii fi bakka taate ansoraa alakeeti mataa oduu keessaa tokko.
godinaa harargee bahaaf lixaa keessatti haleellaa humnoonni liyyuu poolis kan naannoo somaalee har'a geggeessanii lubbuun namaa dhabamuun beekamee jira yuunivarsiitii wallaggaa mooraa shaambuu jiru keessatti hokkara kaleessa ka'een barattoonni lama du'uun yuunivarsiitii mirkaneessee jira poolisiin immoo qorannaa itti fufnee jirra jedha maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara sorattan sin dabarsa.
mootummaa naannoo oromiyaatii fi akka warri guyyaa dheengadda harargee dhiyaa calanqoo keessatti nam fixee nam kudhanii shaniifit seera dhiyaatu mootummaan naannoo oromiyaa gaafachuu jira warra kampaasaa warra kampaasaa shaambuu keessallee nam fixan lakkanuun gaafachuu jiran akkuma duun tunnuun baateen isinitti dabala isinitti himna. dhaabii hiddaa bilmaan nama irratti hojjetan diduuf falmu amnesty international waldaan awurooppaa nam lubbuun baqachuuf garba mediteraaniyan qaxxaamureetiin itti baqatu fi baqachuu dhowwaa jedheetiin himate akka amnestiin jedhutti waldaan kunin akka jarii mootummaa liibiyaatiin harka wal keessa qabu mirkanaa jedha liibiyaatti namkuum hedduutti baqaaf karaa mara jari kun yoo hedduu jireenya wayyaa barbaada kaan ammoo lubbuun baqachuuf itti baqachuu jira. daldalii hedduun keessumattuyyuu warra kan guddoo rakkiseetiin deemuu jira oduu dhiyootaan addunyaa keessaa gadabaat keessatti nama akka ilmaan garbaa gurgurachuu jiranii jedha addunyaan gadabaat keessatti liibiyaa keessattuu jechuu nama kuma hedduutti rakkina kan keessa jira ganna kan qofa nama kuma sadiitti jireenya akkana keessa dubaqachuu yaa'uu jiru jidduutti dhumate. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti paartiin Demokiraat kalee galgala filannoo seneetii Ameerikaa irratti waan gandi 25 keessatti argitee hin beekne. dorgommii alabaamaa godina alabaamaa keessatti mo'atteetiin mootummaa tiraampitti bakka buufti filannoon tun filannoo pireezidaant obaamaa fi pireezidaant tiraamp nam filatan irratti akka uummatii ba'ee filatuuf wal jajjabeessa namuu gamuufiitiin ba'ee dorgomsiifachaa ba'e. paartii demokiraat keessa daag joonesitti dhiyaate rippaabilikaan ammoo namichi ijoolleenuu qa'ee baqatti jedhanii waan hedduun himatan moori dhiyeeffatti alabaamaan senetii keessa senetii kana keessaa jechuu alabaamaan godina ameerikaa alabaamaan godina ameerikaa shantamaan keessaa tokko haga guddaan paartii rippaabilikaanitti bulchaa ba'e kalee galgala ammoo tun hin taane dubbiin gargalte.
At the end of the day, this, this entire race has been about dignity and respect.
Akkana jedha. Maruma martee dorgommiin tun ulfinnaa fi kabajatti deebite. Maruma martee filannoon tun olaantummaa seeraatti deebite. marummartee filannoon tun akka namni alabaamaa keessa jiraatu cuftinuuyyuu filannoo tana keessaa qooda qabaate tolchitee jedha Doogjaanes filannoo tana moo'ee jennaan filannoo isitti filan tana ka durii Jeef Seeshins namichi abbaa langaa adda ta'eetiin mootummaan Ameerikaa filate amma hojjechuu jirutti achi keessaa ol guddate Joones harkaa afurtamii sagaliif qabxii sagal argatee moo'e yoo namni kun amma jedhuftu keessa hojii jalqabe paartiin Rippaabilikaan akka durii keessa Ameerikaa Seneetii Ameerikaa harki dhibbaayyoon to'attu itti gaafatame gargari bahaa jechuun akkuma kanaan seneetii ameerikaa keessa rippaabilikaan barcuma 51 qabaatte demokiraat ammoo 49 qabaachuuf deemte demokiraat dorgommii tan moo'uun ammoo bulchiinsi pireezidaantii tiraampitti lafa gargalchite namni tiraamp deeggaree filadhaa jedheetiin dubbachaaf ba'e kunin gaaf ganni isaa soddoma intala dubra ganna kudhanii afurii waliin rafuufii jedheetiin gaafatee jedhani sun malee dubartoota torbatti namni kunin itti gaafatamu qabuun fayyadameetiin dubartummaa kennaan nu miidhuu barbaadee jedheetiin marroo hedduu himachaa bahe tanumarratti pireezidaantii tiraamp nam kan akka hin nammallee filatamu gaafate paartii isaa keessattuyyuu nama hedduutti tuni waan ta'u mallee jedhe irratti dhaaressaa ba'e. biitii musliimaa 27 tarkii magaala islaamaa baadiitti walitti dhufteetiin murtii dhiyootan pirezidaanti tiraamp yerusaalem teessoo mootummaa israa'el taatii jedhe irratti mari'achuu jedhe irratti mari'atanii dhiyaati tokko irra ga'uuf deemuu jiran bulchooti tunin tiraamp tanumaaf jedheetiin embaasi ameerikaa telaaviv irra jerusaalemitti jijjiiruuf murteesse durii telaaviv jiraa jechuu jerusaalem lafa falmaa guddoo qabdu biyyooti tunin waldaa islaamaa addunyaa jalatti marii tanatti jiran horaa korhanallee pirezidaantii tarkii resib xaayib erdogaanitti yaame yerusaalem teessoo mootummaa israa'el jedhaniitiin murteessuun biyyi islaamaa hedduu dallansiiste nama hedduu tanaaf jedhee hiriir mormiyaa'u jira isuma waraana gara caalutti dhufuuf daa'uu danda'a jedhaniitiin deemuu jiran yemen magaalaa sanaa keessatti hardha nam soddoma caalaa bombii xuyuur irratti gajjisaniitiin fixan kana maleellee nama saddeettama caalaatti madaa'e madhidhaa warri mootummaa falma bulchu keessatti akkana nam fixan saawudiitti waayilitti dabalateetiin jarkan akkan loluu jira torbaan dabre keessa illee milishooti tun pirezidaantii biyyi sun abdallaa saalee jechuun isaa magaala keessaa baay'eetiin baqa deemuu jiru jidduutti fixan taam caqasuu jirtantu raadiyoon vii'oo sagantaa afaan oromooti oduu reefuu jennetti deebina. mootummaan naannoo oromiyaa akka warri guyyaa dheengaddaa harargee dhiyaa calanqootti nam kudhanii shanii fixe seeratti dhiyaatu gaafate tunin hujii wanjala nama qawweellee harka hin qabne irratti hojjetanii jedha oduu himaan mootummaa naannoo oromiyaa obbo addisuu waraggaa tan maleellee nama yuunivarsiitii wallaggaa kaampaas shaambuu keessatti ijoollee naannoo tigraay lanfixallee seeratti dhiyeessuu malanii jedha obbo addisuun embaasiin ameerikaa finfinnee jirulleen warri namirraa warra namiirra dhumeen jajjabaadha jedheetiin warra namfixi seeraan gaafachuun wooma ta'uu malee jechuun dubbate iskindir firootuu dhootan finfinnee nu erge namoo.
godinaa harargee bahaa magaalaa calanqoo keessatti haala gaddisiisaa uumame irratti kan ibsa kenne mootummaan bulchiinsa naannoo oromiyaa namoonni hiriira nagaa ba'an ajjeesamuu isaanii fi kudha afur immoo madaa'uu dubbatee jira obn yookaan oromiyaa biroodkaasting neetwoorkiif ibsaa ka kennan pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qaamonni gochaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an yuunivarsiitii wallaggaa mooraa shaambuu keessatti aleellaa sablammii adda baasee geggeeffameef kanneen raawwatanii fi barattoota bulchiinsa naannoo Tigraay lama ajjeesan irratti tarkaanfii seeraa barbaachisaan akka fudhatamu mirkaneessanii jiran ibsa pirezidaantichaa laalchisuudhaan gabaasaan keenya iskindir firew gaaffiif deebii itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo addisuu araggaa waliin geggeessee jira obbo addisuu araggaas ahmeddiin ahmed asaasaa namni jedhamu humna liyyuu haayilii ka bulchiisa naannoo somaaleetiin ajjeesamuusaatu hiriira nagaa magaalaa calanqoo keessatti geggeessameef sababaa ta'e jedhanii jiru tarkaanfiin hiriirtota irratti fudhatame garuu gochaa sirrii miti jechuudhaan yaada pirezidaantichaa akkanatti bal'isanii ibsan.
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚህ ሁኔታ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ መሪ የሆነ ሐዘን እንደተሰማው ክቡር ፕሬዚዳንታችን አቶ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ሀለቴ ከናን ገደ ጭማፊ ሀዳ ከንት ጠጋሜተው kabajamoon pirezidantii keenyaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaarraa karaa OBN yookiin neetwoorkii tamsaasa Oromiyaatiin ibsa laataniiru. Qabiyyeen ibsa isaaniis lammiilee keenya keessumaa immoo lammiilee nagaa irratti mormii fi waan isaanitti dhaga'ame karaa nagaa ta'een qawwee tokko osoo hin kaasiin wayitaa ibsaa jiranitti haleellaa akkasii namni raawwate tarii hiriirtonni badii raawwatanii ta'uu danda'a badiis yoo raawwatan deemsi itti gaafataman ni jira haalli itti adabamanis ni jira deemsi isaanii karaa inni itti qajeelu ni jira kanarraa kan darbe tarkaanfii barbaachisaan olii fudhachuun lubbuu fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabuun daran akka gaddisiiseen ibsanii gochaa sanas jabeessanii balaaleffataniiru.
kanarra dabree naga eegumsaaf tasgabbii bulchiisa naannoo tokkoo laalchisee akka era mootummaatti lafa kaayamee jirutti haalli nageenyaa yaaddessaa ta'e humnaa ol humna naannooti ol ennaa ta'uudha kan humni ittisa biyyaa yookaan immoo poolisiif humni naga eegumsaa mootummaa federaalaa waamaman ka jedhan obbo Addisuu Araggaa amma garuu humni kun eenyuun akka waamame waan beekamu akka hin jirre dubbatu tarkaanfii kana eenyu akka jaje humna ittisa biyya keenyaa eenyu akka naannoo sanatti waame waan beekamu akka hin jirre kabajamoo pirezidaantiin keenya ibsanii jiran jedhan obbo Addisuun mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhimma sana hordofuuf kanneen yakka sana raawwatan irratti akka tarkaanfiin seeraa fudhatamu kan hojjetu ta'us dubbatanii jiran. Gama biraatiin immoo Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti haleellaa sablammii itti fuuleffatee geggeessame jedhame ilaalchisee ibsa pirezidaant Lammaan kennan irratti hundaa'uudhaan akkanatti dubbatan obbo Addisuun.
በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ ብሔር ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት የሁለት ተማሪዎች ሕይወት አልፏል። ትናንትና ከትላንት ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ካምፓስ ሻምቡ ኬሰት ተሌላ ጎሳ ደባሴን ጌጌፈሜን ሉቡን በረቶተ ለማ ዴንገደ ገልገለ ደርቤ ጅራ barattoota dhaloota Tigraay ta'an lubbuun isaanii darbeera. Kanaafis gaddatti dhaga'ame ibsuu qofatu hin taane gochaa kana jabeessanii balaleeffatanii jiran pirezidaantichi haleellaan gosarratti geggeeffamu ulaagaa kamiiniyyuu eessattiyyuu sirrii akka hin taane kanneen kana godhan ariitiidhaan dhimmi isaanii ilaalamee tarkaanfii seeraa kan kana gitu akka irratti fudhatamu ibsanii jiran ibsa kennan kana xumurarrattis. uummanni tasgabbaa'ee gama seeraa kabajuutiin mootummaa cina akka dhaabatu humnootiin nageenya eegsisan kan naannoo cinas akka dhaabbatu akkasumas immoo haala immoo uumameen gaddookaan mufatee waan biraatiif akka hin kakaane gara badiitti akka hin deemne hubachiisanii jiran jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo kan Finfinneetti argamu embaasii Yuunaayitid Isteets ajjeechaalee magaalaa calanqoo fi yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti raawwatamanitti gadduusaa beeksisee jira. Maatiilee namoonni isaanii jalaa dhumaniifis akka ibsa gaddaa ergu beeksisee jira imbaasiin kun. Mootummaan nageenya uummataa akka kabachiisuu fi lammiiwwan Itoophiyaas aadaa waliin jireenyaa ka durirraa qabanii ittiin jiraataa turaniin akka waliin jiraatan waamicha godhee jira. Kanneen yakka raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamuunis waanuma sirriidha jechuudhaan embaasiin kun beeksisee jira.
Ayyalam oduu namaaf qabtanu.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina harargee dhiyaaf bahaa keessatti har'a namoonni humna liyyuu poolisiitiin ajjeefaman torba ga'uu isaanii jiraattonni gabaasanii jiran kanneen madaawaniis ni jiru jedhu aanga'oonni naannoos kana mirkaneessanii jiran jaallanneetu dhiyeessa.
godina harargee dhiyaa keessatti eda galgalaaf har'a namoonni ja'a ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru kan jiraataan naannoo naan jedheen ni jalqaba.
Kaleessa namoota lama dhukaasa biyya poolisiin ajjeefamanii. Kan duraa Muusaa Wadaajilmaa Wadaajiloo nama jedhamutu ajjeefame. Gara magaalaa Meessootti deemaa jiru adda baadiyyaa kanarraa achis argaa gallittii gaamitirraa gara magaalaatti osoo deemanii kan ajjeefaman namoota nagaa fi qotee bultoota.
Maaltu ta'ee calluma jedhanii seenaniitu moo?
Akkanumatti seenaniiti dhukaasa banannaa aballee dhukaasa bananii jiranii lolaatu jira. Gara argaa mulluu irratti deddeebi'anii ammas ta'aa jiru. Maaliif akka ta'aa jira hin beekamneef humna dabalataa eeggachiisaa jiraatan ta'uu dagachiisanii uummata irratti dhukaasa banuuf haa ta'u maaliif akka eeggachaa jiran hin beekamne dhukaasa bananii uummata sodaachisanii abduu walii jedhanii taa'uu eegalamuu yookaan bakka qabatanii ta'a bakka qabatanii taa'aa jiru.
Eessa taa'u?
Mulluu bakka jedhamu taa'aa jira.
Egaa kun edaga dhufanii seenanii asi jechuu?
Eda dhufanii seenan jechuudha.
Gama kamiin seenan?
Gama korfaasaawaa.
iddoon sun waldaan geessa jechuudha bulchiinsa naannoo somaalee wajjin.
ee achi argaa mul'atu.
maayin sodaan kee akka jiraataa tokkottama.
Gidduu seenuudhaan yeroo liyyu poolisiin dadhabdetti liyyu poolisiin waraana addaa mootummaa naannoo Somaalee kan deeggaraa jiru. Tajaajila biyyaati fi waraana federaalaati. Isaan kana amma nama sodaachisaa jiru. Booda deebi'anii waan godhuuf deeman hin beekamne Godina Harargee lixaatti itti aanaatti gaafatamaa waajjira dhimma koominikeeshinii ka ta'an obbo Zayyada Tashoome lakkoofsi namoota ajjeefamanii hanga waaree boodaatti ja'a ga'uusaa ibsaniiru.
Akka nuti qulqulleessinetti eeda jechuudha kadhee galgala aaraddaa yookiin immoo ganda qonnaan bultoota xiqilliftuu keessatti maqaan isaanii Musaa Wadaay Idiimaa fi Wadaay Jilloo Sayid ganda qonnaan bultoota xiqilliftuu irratti ajjeefaman horsiisee bultoota ganduma isaanii keessa bakka gaala tiifataniitti humna liyyuu poolisii Somaaleedhaan qindaa'amanii har'as akkuma godina keenyatti aanuma mi'eessoo san keessatti ganda qonnaan bultoota waltaanee burrii mulluu fi kurfaa saawaa jedhamtu kanatti ammas humni liyyuu poolisii kun dhukkaasa dhukkaasuun jira. Aanuma mi'eessoo keessaa irra liyyuu poolisiidhaan lola gaggeeffameen araddaa kurfaa saawaa fi aradda burrii mullu namoonni afur liyyuu poolisiidhaan ajjeefamaniiru. Namoonni afran sunis Jamaal Ibrahim Bakar aradda dirree balloorraa Jibrilo Abdallaa aradda kurfaa saawwaa Mahammad Ahmad Bulloo aradda kurfaa saawwaa fi Ibro Tukkee aradda burrii mulluu namoonni afran kun humna liyyuu poolisii kanaan ajjeefamanii jiran jechuudha. Namoonni lama immoo Umar Ahmad Musaa aradda dirree balloo Ali Muhammad Abdii aradda burrii mullu namoonni lamaan kun immoo madoo cimaadha jechuudha. Waraana liyyuu poolisiin gandoota qonnaan bultoota kurfaasaawaa fi burrii mullu irratti gaggeeffame kanaan jechuudha. Waliigala har'aa fi kalee jidduuti jechuudha. Namoota ja'a madaan immoo namoota lama jechuudha.
Amma immoo haalli jiru attamii tasgabiidha moo maalitti jiru?
Guyyaa guutuu humni liyyuu hayiliin kun meeshaalee adda addaatiin qophaa'ee kan dhufe humna nageenya keenyaan. akka isaan gara keessatti hin seenne ittisuun dandamee jira. Yeroodhaaf amma waraanni yookiin immoo dhukkaasni kun dhaabbatee jira jechuudha. Araddaan kurfaa saawaatiti. Araddaan biqiliftuu kun araddaa waldaan geessituudha. Isaan dursanii bakka qabatanii humnuma amma liyyuu poolisii kanaatu dhukkaasa bane jechuudha.
Amma egaa rukutaalee kana geessisanii booda deebi'aniiru moo achuma jiru?
Darbee darbee ammaas dhukaasatu jira. Kan immoo qaama nageenyaa fi qaama inni ilaalu wajjin dhukaasa kana dhaabuudhaaf amma yaali irratti jira. Lammiileen keenya akka isaan hin miidhamne of eeggannoo gahaa akka isaan godhanii humna amma akkatti cabsee dhufu kana immoo akkamitti ta'uu hin dandama kan jenne sunis waan irratti to'annaa irratti jira. Miidhaan amma dabalataan lubbuu namarratti kan ga'ee jiraate san qulqulleeffachaa jirra.
Amma fakkeenyaaf jarri kun gaafa dhufanii dhukaasanii gama Oromiyaadhaan moo kan ittisu jira moo cal jedhanii ma uummatatti?
Humni nageenya eegsisu gama keenyaanis jira. Yoom iyyuu taanaan bulchiinsi godinaattis haa ta'u bulchiinsi mootummaa naannoo keenyaa Oromoon tokkolleen qa'ee isaatti du'uu hin qabu kan jennoo waan qabuuf hawaasni keenya qa'ee isaatti gurmaa'ee qaamoota amma akkatti gurmaa'anii nageenya isaa booressuudhaaf dhufan kana ofirraa ittisuudhaaf eeggata jechuudha.
Gama biraan. godina harargee bahaa aanaa fadiisiif baabbilee gidduu ka jirtu gaara kooraa keessatti walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko dubbatanii jiran.
Guyyaa irraa iddoo aanaa fadiisiif aanaa baabbilee jamtu gidduu isaaniitis jechuun bakka gaara kooraa jamtu irratti walitti bu'ichi uumame.
Eenyuuf eenyu gidduu?
Naannoo shanii fi Oromiyaa gidduu gurbaa tokkoon irraa wareegamee.
Eeyu jedhama.
Gara keenyaan Abdii Mahmad Muusaa Jaaniinis aanaa fadiisiif.
Aanaa fadiis.
Araddaa nagee bobbaasaati.
Iddoon itti walitti bu'iinsi ta'e sun iddoo amma jettan kanaa.
Bakka aanaan fadisiisee aanaan baabbilee itti waldaan geessu lageeran.
Yeroo kaanis akkasuma dhufu moo?
Qaamata kana takkaatuu nurru waan teenya keessaa waan qabaatii afurii fi shaniititti nu jabaatee jira jechuudha weerarri kun.
Mee wanta uumame yoom akka uumame menaa ibsaa?
Guyyaa dheengaddaatiif ni uumamee kaleessaa gidduu oolee. ganama kana ganamaanii weerara nurra bantee achirratti gaddaa gurbaa kana nurraa ajjeeftee jechuudha.
Dheengadda hoo namni du'e jira?
Jiree nama lamaatu du'e namni lama ni madaa'e guyyaa dheengaddaan.
Warra du'e kana maqaa isaanii beektu?
Warra du'e ni beekaa tokko Yuusuf Ismaa'il Muhammad Jaaniin. Kaan mucaan maqaan isaa na jala badee jira waraqarraa hin qaba. Guyyaa kaleessaa reeffi isaa mul'ate.
Kamadaanoo?
Kamadaawwan guyyaa dheengaddaa Mahmad Ahmad Nuurii fi amma baddal jaama jechuudha.
Har'ahi sa'aatii attamiitti kan dhufanii haleellaan kun baname?
Har'a ganama kanaa sa'a sadii irratti haleellaan baname. Ilaa hanga ammaatti addan deebine waluma jira ammaan dura addanuun baane garuu gara keenyaan nama tokko garree jirre jechuudha. Itti fufaa jira addanuun baane ammaan dura. Gara qaama dhimmi ilaaluutitti numa iyyannaa ammaan dura wanni deebii nu deebi'e takkaileen hin jiru jechuudha. Dargaggeessa nu ilaaluudhaaf bishaanii fi waan dhugnuu fi waan nyaannu nu fiduudhaaf deemu kan ammarree isatti hidhamee ni jira.
Meeqa ta'u?
Dargaggoo akka jiru deebisanii jiranii nu geenye.
Hidhaa jiru?
Ee hidhaa jiranii qaamni filaa gubbaadhaa dhufee uummanni Oromoodhaa kan gurmaa'ee nu dhufu tokkollee nu akka nutti hin dhufu jechuudha. Ummatumaa araddaa keessa jirru tumaatu numaan wal gargaaraa waliin jiraachaa jira malee wanni gubbarraa ammaan dura nu ga'e hin jiru.
Dargaggoonni sun eessa jiru jedhama?
Dargaggoonni suni kan nu laaluudhaaf odoo deemu jiru dhangaggoo irra qabamee gara shimmiileetitti hidhamanii hajaamu ni jira jechuudha.
lakkoofsi isaanii hin beekamu.
Hin beekamu hanganaan hin jiru hogguu guyya guyyaadhaanii qeeroodhaaf dargaggeessinii fi hawaasni ba'ee hogga deemu jiru qabaniituma gara dirree dhawaa oofu jiraniif.
Ittaantuu itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa Aadde Fadiilaa Daawud waa'ee ajjechaa kanaa akkas jedhaniiru.
Ganama kana waraana liyyu poolisiin naannoo Somaaliyaa uummata irratti dhukaa kabane araddaa nagee wobbaasaa jedhamtu keessatti namni maqaan isaa Abdii Mahammad Muusaa jedhamu qonnaan bulaadha. Lubbuun isaa darbee kan jiru yoo ta'u nama tokko immoo madaa'ee hospitaala jira jechuudha. Kanaaf gaa waraanni dhimma daangaatti wajjin wal qabatee godina keenya aanoota adda addaa keessatti ta'aa jiru yoo qabatamaadhaan guyya guyyaadhaan wanti dhaabbateen jiru jechuudha. Amma kan aanaa fadis kun warra naannoo saniitti wajjin illee aanaa ol hin daangeessineef lafa babal'ifannaadhaa wajjinis wal qabatee rakkoo uummata keenya irratti uumuudhaaf karoorfatanii kan deemaa jiranidha jechuudha. Dhimmichi dhimma daangaatiin miti jennee kan yeroo adda addaa gabaasaa jirru qabatamaadhaan aanaa daangaa naannoo Somaaliyaa wajjin waliin hin qabneenis kallattii kanaan dhukaasni uummata keenya irratti kan dhukaafamaa jiru jechuudha.
Deemaniiru moo achuma jiru jedhu.
Amma dhukaasni dhaabbatee jira isaa ammaa kana keessatti naannoo sanirraa fagaachuu baatanillee garuu dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira isaan tooftaa adda addaatti kan fayyadamaa uummata keenya irratti dhukaasaa jira waan ta'eef ammaaf dhaabbatee jira dhukaasicha.
Aadde Fadiilaa Daawud Ittaantuutti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa filannaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. yuunivarsiitii wallaggaa mooraa shaambuu keessatti galgala dheengaddaa gaafa wixataa jechuudha walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen barattoonni lama lubbuun isaanii darbuun gabaasamee jira walitti bu'iinsi sun maalirraa akka madde barattoonni kunis haalli isaan itti du'an maal akka ture odeeffannoo barattootarraa argataniin akka jiraataa magaalaa shaambuutti qubaa akka jiraataa magaalaa shaambuutti. quban qaba ka jedhan jiraataan magaalaa tokko haala walitti bu'iinsa lubbuu galaafate sana ennaa ibsan akkana jedhan tujubeedhaan.
Gaafa lamaa galgala dafinoochaa dafinoo galgala keessa dafinoo galgala naannoo halkan keessa naannoo sa'aatii jaarratti ijoolleen warri naannoo Tigraayifan akka kam wannitti akka walitti qabamanii jiran ijoolleen warri Oromoo immoo maalitti walitti qabamaniiru kan jedhan kun shakkii kanarraan kan ka'e walitti bu'iinsi dhuunfaa uumame.
Eessatti walitti qabamu ijoolleen?
Doormii kee naannoo kaampaasii keessatti jedhanii odeeffannoon akka qulleeffannee argannetti. Sana booddee eenyurratti mammari'atu kan jedhu kun egaa naannoo waldiyaatti wanti tokko tokko kan raawwate naannoo aksumitti san raawwate wanti jiruu fi sanarraa kaasanii walitti bu'iinsi kun uumame. Na ijoolleen lama dingata lubbuun isaanii darbeera dhaloota Tigraay kan ta'an.
Attamitti du'an ijoolleen kun?
Rukuttaa'uma rukuttaadha egaa abbaan rukutee abalu'aa abalu'a jedhamu yoo nama ibsiisellee kan isaan du'an rukuttaadhaanidha. Innaa gibbii sana wagallee waan wanni hin jenneef egaa bakkee umarraatiin nuyi akka lammii tokkotti yeroo dhimma isaa qulleeffannu rukuttaadhaanidha kan jedhudha odeeffannoon nuti qabna.
Abbaan rukute immoo beekameera?
Hin baramne hin baramne eenyu akka rukute hin baramne garuu egaa akka informeeshinii qabnutti barattoonni ja'a. Agirikaalcheeraan injineeringii kan jedhamu irraati ijoolleen ja'a qabamanii akka hidhamanii jiran odeeffannoo qabna.
Ijoollee rukutan jedhamanii shakkaman moo?
Egaa shakkii poolisiiti natti fakkaata. Poolisiin nama barataa ja'a to'annaa jalatti oosheerudha godina shaambuu irratti.
Ijoollee warra hin du'an jedhan sana reeffi isaanii achi ka'ee deemeera.
Ee reeffi isaanii kaleessuma konkolaataadhaan fuudhanii gara Finfinneetti. innaa gaharra amma ammoo gaa biyyarra warraatti ergu haa ta'u gara isaan geessan hin deemu reeffi isaanii ol ba'eera.
Ijoolleen mana barnootaatti deebi'anii barumsi geggeeffamaa jira.
Gaa har'a kaampaasiin sun nagaa'a barumsi immoo akkanatti nageenyumatu jira wallabdeen akka kaleessaa hin jiru malee barumsi hin jiru amma ammaatti barumsi hin jalqabne ganama sa'aatii kanaa kaase. Boruun beeknu garuu jeequmsi maal maal hin jiru kaampaasii sana keessa.
yuunivarsiitii wallaggaa mooraa shaambuu keessatti wixata halkan du'uu barattoota lamaa kanaa laalchisee bulchiinsa mana barnootichaa biraa deebii argachuuf gara ittaanaa diinii barnootaa obbo Tuulii Abdiisaatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Waahilli keenya afaan amaaraa Salamoon Abaata garuu kaleessa bilbilee haasofsiisee ture. Waa'ee walitti bu'iinsa sanaa akkas jedhan obbo Tuulii.
ትንሽ ተማሪዎቹ ማታ ተጋጭተው ነበረ። ስለዚህ በቃ ያው በግርግር ውስጥ የሆነ ሁለት ልጆች ተመቷል።
xiqqoo ijoolleen galgala walitti bu'anii turan ijoolleen warreebanii barattoonni lama du'an tokko akkamiin akka du'e hin beekamiin jira tokko garuu tumamuusaa anis argeen jira kan isa tokko garuu hin qulqullaa'in jira poolisiidhaan qoratamaa jira karaa foddaa beeku poolisiidhaan qabamee jira.
Gaaffiin ijoolleen dhiyeessanii deebii argachuuf gaafatan maal isa jedhuuf obbo Tuuliin akkas jedhan.
ክላስ መግባት አንችልም አሉ። እኛም ዝም ብለን ወደ ላይ ተመልሰን በማናጅመንት ምን እናደርግ እነዚህን ተማሪዎች ብለን ተመካከርን።
Nuti daree galee barachuu hin dandeenyu nuun jedhan. Sana booda bulchiisa waliin maal gochuu wayya jechuun mari'anne. Yeroo sanatti walitti bu'insa gosaa waan fakkaatu kanan argeen jiru. Gaaffiin keenya kan saaniitti nuun jedhan.
Obbo Tuuliin akka jedhanitti shaambuu keessatti walitti bu'insi akkasii barattoota gidduutti uumameen beeku. Walitti bu'insa gosaa ka jedhullee ofii koo yeroo jalqabaaf kunoo galgala dheengaddaan argee jedhan. Ijoolleen du'an jedhaman kun biyyattii gama kaabaa tambeen irraa dhufan jechuurra darbee kabiroo quba kan hin qabaanne ta'uu obbo Tuuliin ibsaniiru. Gama poolisiin haalli kun attamiin qabamee akka jiru hubachuuf illee godina horroo guduruu wallaggaatti ittaanaa komaandara akka ta'an insarmuu hulluuqaa bilbilee gaafadheen ture.
Egaa wanti uumame bal'inaan kanaa qorannaarra jirra. Kanarra jennee bal'inaan ammasii kennuuf xinnoo nama rakkisa. Beekamneen ka'umsa isaa beekuu dhabnellee lubbuun namaa badeera. Kan immoo ka'umsa haalidhaa eenyutu kana godhee kan jedhu waan adeemsa qorannaarra jiruuf qorannaa booda hundaa'aa wanti jiru ammaaf kanuma jechuu barbaadu.
Dafinoo galgala halkan miti walitti bu'iinsi kun kan uumame.
Ee gaafa lama galgala. Kaampaasii keessatti bifa adda addaatiin namni nama walitti bu'aa kanaan dura kan baratame. Kuni garuu gosa irrattidha. Gosa kanaatu kan miidhee saaba gosaatii wal lolan kan jedhu kallattii qorannaa keenya argisiisan moonaan jiru. Ila amma isaaniinis amma namni alasaa Tigiree ta'uu danda'a garuu Tigireedha jechuun nama rakkisa. Sababni fedhayyuu biyya adda addaa jira. garuu ijoolleen miidhamte dhalataan achidha isaan amma achitti reeffisa achi galeera. Garuu saba Tigireetii, saba Amaaraatii, saba Oromooti jechuun nama rakkisa.
Shakkamtooti kanaan wal qabatanii to'annaa jala oolan immoo jiru.
Eeyyuu ammaaf jiru. Muraasa namni shakkameeru jira. Akka shakkamaatti namni to'atameeru jira.
Barattoota.
Eeyyuu barattoota Ijoolleen du'an kun akkaataa isaan itti du'an yookaanis immoo reeffi ijoollee kanaa gaafa laalamu rukutamaniitu immoo yookaan akkamittiin kan isaan du'an.
Isa kanas ibsuudhaaf amma nuti kana reeffa hospitaalatti argineerra ganaa riizaaltii isa warra arginu bu'aa isaarraa rukutamaniiti immoo akkamittidha waraanamaniiti immoo kan jedhu gaa ogeessatu ibsa sana ganaa ganaa ganaa ogeessarraa argannedha akkaataan kana ibsuu dandeenyu ammaa fi reeffi qoratameera bu'aa booddeedha kan kan adda baafachuu dandeenyu.
godina horroo guduruu wallaggaatti ittaanaa koomaandar insarmuu hulluuqaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan galatoomaa. pirezidantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo lammaa magarsaa miidhaa barattoota yuunivarsiitii wallaggaa mooraa shaambuu keessatti raawwate ilaalchisuun gadda nutti dhaga'amu ibsinaa jedhan saba qooduun yakki raawwatamu fudhatama hin qabu waan ta'eef mootummaan naannoo oromiyaa kana ni balaaleffataa jedhaniiru. miira irratti hundaa'ee gochi raawwatamu kamiyyuu uummata balaaf saaxilee galma akeekameef nu hanqisa jechuudhaan miidiyaa afaan oromoo OBN'if ibsa kennaniin akkas jedhan.
waan hojjennu sana itti yaadnee hojjechuu danda'uun barbaachisaadha wanti miiraan hojjetamu bu'aansaa yoomiyyuu gaarii miti waan hundi keenya hojjennus nu jalaa balleessa malee gargaaruu hin danda'u deeggaruu hin danda'u wanti akkasii waan ta'eef uummanni keenyas dargaggeessi keenyas barataan keenya yuunivarsiitii keessa jirus tasgabbaa'ee dhimma mataasaa itti yaadee tasgabbiidhaan hojjechuun baay'ee baay'ee barbaachisaadha.
Shaamburra darbee yuunivarsiitiiwwan kan akka Gondariif Baahirdaar keessatti sochiiwwan adda addaa jiraachuu barattoonni nuuf ibsaniiru. Barataan yuunivarsiitii Gondar kaleessa haasofsiise barattoonni mooraa keessaa utuu hin bahin hiriira mormii geggeessanii kora bittinneessaan mooraa ol seenus miidhaan tokkoyyuu kan irra hin geenye ta'uu ibsee jira. Qaama yuunivarsiitichaatti gaaffii isaanii dhiyeeffachuu isaanii beeksisanii jiran barattoonni kun bulchiinsa yuunivarsiitiiwwan kanaa biraa deebii argachuuf yaaliin goon milkoofne.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii booruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.